Good evening, my people. Welcome to another edition of our Tori Tori News coming to you from the cables of Campus Radar Station Radio. I see you now, boy. I love okay, bam, calling him to leave. Aka Bam, where they give you all the bedu, but all the Tori Tori, where the share from inside the Budu Ninja, go enter inside for now with the inside the land of Allah. before we move to the cocoa of the Bedu for today, we would like to run through the headlines of the Tori before we move to the original Bedu. The first Coco Nanyansi, Nigeria State Governor, Niger State Governor Alhaji Abubakar Sani Bello, said the state government never rescued the release of Kagara students. NSAS Lagos panel don award one, 20 million naira to two victims of police brutality. Obaseki don sọ̀rọ̀ sókè o. E don raise alarm over forest invasion by armed loggers. On top of our sports story for today, UEFA Champions League, Real Madrid star player Karim Benzema don get injury ahead of the Atlanta clash. Super Eagles of Nigeria don drop to number thirty-six in the latest FIFA ranking. Go come back after our short commercial break. Welcome back, my people. The first story wey dey my phone this evening na yarn say Niger State governor, governor Alaji Abubakar Sani Bello said the state government never rescued the release of Kakara students. Governor Bello yarn this story say the story wey dey circulate up and down na fake. e tok say all dis news of di release of di school pikin dem na fake news and rumour e tok say search and rescue operations still dey go on to locate di staff and students wey dem abduct from one school for north central nigeria two days ago Second news na dey yarn about the EndSARS wey shele for inside October last year. Lagos State panel don award 20 million naira to two victims of police brutality. Lagos State Judicial Panel of Restitution and Inquiry set up to investigate cases of police brutality, especially involving officers of the now defunct Special Anti-Robbery Squad (SARS). Don award two petitioners 10 million naira each as compensation fund The two petitioners are Kujoyat Abayomi and Anna Olugbodi. The panel also recommend the prosecution of the erring police officers in the case involving Abayomi. Obaseki don sọ̀rọ̀ sókè o. He don raise alarm over forest invasion by armed loggers. The Edo State Governor Godwin Obaseki don't raise alarm over invasion of forests in the state by armed illegal loggers. He appealed to the federal government to help the state with the deployment of national park guards and, and possible the military. The governor talk say he made this appeal during a meeting with the chief of staff to the president, Professor Ibrahim Gambari, at the presidential villa Abuja. The governor also talk say he gets uh, he, he got positive response from Gambari during the meeting. On top of our sports news for today's evening, Real Madrid don't confirm say their striker Karim Benzema They liable to miss their UEFA Champions League game against Atalanta wey go ṣẹlẹ̀ for inside next week. Real Madrid coach Zinedine Zidane revealed say the player missed the team Friday morning session and will not travel with the team for the Saturday La Liga game against Real, Real Valladolid. The second news for our on top our sport story for today. Now they talk about our own Super Eagles. Super Eagles of Nigeria don drop one place from 35 to number 36 position in the latest FIFA World Ranking for the month of February di ranking wey dem release on thursday wey include benin republic wey super eagles wan follow play for inside next month 2021 afcon qualifiers move from number 83 to number 82 in di latest fifa world ranking e be like say na here we go end our tori tori news for today's evening So enjoy more of our fantastic programs. You fit follow us on top our social media handles. You fit follow us on Facebook at Campus Ada underscore Funab. Sorry, at Campus Ada FUNAP. On Twitter at Campus Ada underscore FUNAP. Na so in our boy Lagoke Bank call him totally Biki Ibamu. Have a nice day. Good night.